iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mbibutsa ariko ko mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com nshuti mwese hano muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi mu mwanya rero ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima nk'uko mubimenyereye buri wa gatatu kuri aya masaha uyu munsi turabaganirira ku ndwara y'ibisazi by'imbwa ikaze mwese muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nongere mbaye ikaze nshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika kuri wa gatatu mu kiganiro muri isanga turavuga ku ndwara y'ibisazi by'imbwa indwara y'ibisazi by'imbwa ni imwe mu ndwara zikomeye zifata abantu n'inyamaswa ku isi abo biganjemo rero abo iyo ndwara ifata biganjemo abantu bafite munsi y'imyaka cumi n'itanu ubwo ni ukuvuga ni abana abenshi mu bapfa ni abo muri afurika no muri aziya turaza rero kureba ingamba minisiteri y'ubuzima y'u rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima rbc ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi hamwe na polisi y'igihugu hagamijwe gukumira indwara y'ibisazi by'imbwa turanareba icyo bibutsa abaturage cyangwa se abaturarwanda mu gukumira iyo ndwara kugira ngo barusheho kwirinda no kugira ubuzima bwiza icyo bakora rero ku muntu waba yagize ibyago byo kurumwa n'imbwa yasaze umutumirwa wacu ni umuyobozi w'ishami ryo kurwanya ibyorezo ndetse n'ubugenzuzi muri rbc cya kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ni dr jose nyamusore muganga nyamusore muraho neza murakomeye hariho turi kumwe alo alo muratwumva ku buhanga bw'ibyuma barambwira ko ahari ariko ndumva atarimo kutwumva sinzi ikibazo kirimo ubwo turongera reka twongere tumuhamagare hanyuma aze kutuganirira mu kanya
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
nongere mbaha ikaze rero kuri radiyo yanyu umutumirwa wacu arabonetse ku murongo wa telefone dr jose nyamusore muraho neza murakomeye
ngaho makumyabiri n'abiri yego Ah, twari tubabuze mu kanya telefone ntabwo mwabashaka kutwumva Eh, ariko rero mbanje kugushimira cyane rwose uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo Ah, nkaba nagira ngo nguhe ikaze
murakoze Ye. mbere na mbere nagira ngo tubwire uko ikibazo cy'ibisazi nk'uko narimbwiye abakunzi b'ijwi rya amerika badukurikiye muri uyu mwanya mbabwiye ko tuganira ku kibazo cy'ibisazi by'imbwa iki kibazo gihagaze gute ku isi Ah, ku buryo byatumye minisiteri y'ubuvuzi ifata ingamba zo kurengera ubuzima bw'abaturarwanda
Mm, murakoze cyane Ah, ngira ngo ni uko bisanzwe bi- bizwi byanditse no ku mbuga za urwego mpuzamahanga ushinzwe ubuzima hafi ibihumbi hafi mirongo itanu n'icyenda ku isi buri mwaka by'abantu barwara ibisazi indwara y'ibisazi by'imbwa kandi mirongo mirongo icyenda na gatanu hafi yabyo ku ijana ah, babarirwa muri afurika munsi y'ubuta- munsi n'ubutayu bwa sahara ndumva ariko bihagaze ku isi Mm. ni ikibazo numva kiremereye ariko kandi nk'uko ah, byafatiwe ingamba ndumva bitagombye guhangayikisha izo ngamba ziramutse zikurikijwe nuko ah, mbere y'uko tugera ku ngamba zafashwe mu guhangana n'icyo kibazo ibimenyetso by'umuntu wafashwe n'ibisazi by'imbwa ah, agaragaza ni ibihe
Ah, mu by'ukuri ngo bishobora kuza kuza kungora mu kinyarwanda kubivuga Mm.
kuko Ni ukugerageza.
ari amagambo agoye ariko mu by'ukuri ah, iyo umuntu yariwe na- n'imbwa ifite iyo virusi itera ibisazi by'imbwa ko nabwo buryo bwonyine buriho umuntu ashobora kongeraho indwara y'ibisazi by'imbwa aba yarumwe n'imbwa itakingiye ni ukuvuga yuko icyo gihe icyo gihe rero ah, umuntu agaragaza ibimenyetso hagati ya ah, y'amezi abiri cyangwa n'amezi atatu hari n'igihe bishobora kurenga rwose biga- biga- bigafata nk'umukemuro kimwe bikagera no ku mwaka umwe ubundi nuko kenshi biba bimeze kuko biterwa n'ubundi n'aho imbwa yaturiye n'uburyo iyo virusi yashoboye kugenda mu mubiri w'umuntu. So, ubundi umuntu agira ibimenyetso bikurikira eh, agira umuriro akababara aho imbwa yamu- ya- ya- ya- imbwa yabasha kumurya yamurumye eh, akagira akantu kameze nk'ubushuhe a- ariya nyine a- ari igisebe Mm, hari igihe agira uburyaryate Eh, izo virusi zishobora kuzamuka rero zigakera- zikagera muri zikagera mu bwonko ubwonko hanyuma umuntu akagira inflamation kuko nabyo inflamation mu kinyarwanda y'ubwonko cyangwa n'urutiri n'urutiri rw'umugongo imbere ubundi umuntu ibindi bimenyetso bigakurikiraho n'izindi ngaruka harimo no gupfa
harimo kugira gute
harimo no gupfa
ni ikibazo Ah, gikomeye ikindi umuntu yavuga ni uko ah, naho iyi ndwara iteye ubwoba ni uko iyo umuntu yagaragaje ikimenyetso cya mbere gukira biba bitakiriho Mhm.
Mm.
ubwo ni ukuvuga ko yakora iki aramutse abonye ari umwe n'imbwa yaba ari imbwa yasaze ese ubundi imbwa iryana ni ni yasaze gusa cyangwa n'indi mbwa ishobora kumufata ibyo ari byo byose yarumwe n'imbwa yakora iki
mu by'ukuri nicyo tu- twita indwara y'ibisazi by'imbwa tuyidefinisa mu buryo bubiri Mhm.
uburyo bwa mbere nicyo bita gukekerana kuvuga ko dufite uburyo bubiri tudefinisa n'indwara y'ibisazi by'imbwa uburyo bwa mbere ni gukekerana nuko two twita muri epidemiology cast spay ubu twita umuntu twaketse ni umuntu wese warumwe n'imbwa itakingiye ubu tumwita ko turamukekeranya ijana ku ijana kuko ntabwo wategereza ko azagaragaza ibimenyetso ngo uzamenye ko yarwaye kuko agaragaza ibimenyetso akurikiyeho kwitaba imana Ah, uburyo bwa kabiri noneho ni uburyo buri konfirime bwo ko yarwaye indwara nyine twapimye twasanze afite iyo virusi iterwa ni- ni- n'ibisazi by'imbwa cyangwa indwara yamurumye ubwayo eh, yagaragaje ko ifite izo virusi
Mhm.
so ndumva ari bwo buryo noneho umuntu se yakora iki Eh, nta nubwo binagoye cyane buriya ku- ku- ku- ku- kupurevena iyo ndwara n'ubundi nkurikije nyine amahame mpuzamahanga ni ni ibintu ni ibintu kenshi urebye ibintu bitatu ni ibihe eh, byi- bita- byitabwaho ni Mhm.
icya mbere no kwigisha abantu Eh, ni kwigisha kwigisha abaturage icya kabiri ni ugukingira Eh, icya gata- icya gatatu nicyo wakora wamaze kuri- kuribwa n'imbwa Mhm.
so reka tujye ku icyo umuntu yakora amaze kuribwa n'imbwa mu by'ukuri icyo asabwa cya mbere nambere yego ni ukoza igisebe ukacyoza neza n'amazi meza n'isabune ukacyoza ushishikaye ariko apfanya gucishaho gusa no uracyoza gukuba nk'uko ushobora gufata inyama wahashe ku isoko kuzoza None- nako woza igisebe Eh, kugira ngo ntabababara se bibeho ubwo n'amazi n'isabune Mm.
Halo?
ntabababara
Eh, urababara nyine se urahitamo kubabara no gupfa se urahitamo n'ubundi mba kwakora umwe n'ubundi ugomba kubabara kubera ko ari undi muntu ugomba kumwogereza
uwundi muntu ashobora kuwogereza akuba- akubabarira ugomba kuko ug- n'ubuzima bwawe waba uri nyine mu kaga aho ngaho nta mikino Mm.
imbwa n'ubundi yakurumye n'ubundi iri kubabara none se ubabare buruta kuribwa n'imbwa Oya. urabwoza uwoza igisebe neza n'amazi meza n'isabune yego ukoza ariko ukoza pe warangiza koza icyo gihe uba wavanyemo virisi nyinshi cyane buriya ziba zagiye Mhm.
hanyuma igikurikiraho noneho uhita witirwa kujya kwa muganga bakagutera urukingo
urukingo ntabwo ari ukuvura bi- bisanzwe bavura n'igisebe Aha.
ariko umaze koza igisebe neza buriya igikurikiraho buriya ni n'urukingo yego bamara kugutera urukingo noneho igisebe bashobora kukivura bisanzwe Aha.
kandi igisebe cy'umuntu wariwe n'imbwa buriya ntabwo bagipfuka Eh, hari ubwo Kubera iki?
bakidoda Eh, urakireka kigahumeka mhm.
Eh, hanyuma bakagutera urukingo bashobora kugutera vaccine isanzwe bakongeraho n'icyo bita rabies immunoglobulin Mhm.
sinzi uko nabyita rwose mu kinyarwanda So, turabibarekera mwe ubwo bwo- b'abaganga mwamuzi ibyo mugomba kudukorera
Eh, turabizi cyane birazwi cyane Ye.
dore nacyo dusaba kenshi abaturage ni icyo banza woze icyo gisebe
hanyuma se hanyuma uze ku muganga yego iyo umuntu yogeje igisebe mwebwe nk'abaganga iyo mugiye kuvura umuntu mwambara ga banza sinzi niba hari ijambo ry'ikinyarwanda ribaho eh, mwambara ga mu ntoki nta kindi turabifata uko nyine Ye. Muga- muga- muka- mu- mukapfundika- mugapfunyika intoki hanyuma uwo muntu uzafata isabune n'intoki ze agakubamo aramutse afite nk'agasebe ku ntoki ntabwo ntibishobora kwinjiramo ntacyo byamutwara nta ngaruka byagira
nubundi abari koza igisebe nyine naho n'ahandi hose ni ni nk'igisebe nyine Mhm.
ariko ibyo ngibyo ni ibintu bigira probability ari nkeya ntabwo babishyira ku munzani kuko ibyo ngibyo ni bimeze nka assumption ama assumption sinzi ko babyita nibi- assuming okay.
Mhm. ni nk'ikintu umuntu yaba yishyizemo atekereza ko gishobora kuba uhitaho ku kibazo ikibazo nyamukuru ni uko imbwa yakuriye kandi ugomba koza igisebe Aha. Ye- Eh.
kera kera nkiri muto sinzi niba ubu bakibivuga bajyaga bavuga ko umuntu wariwe n'imbwa bamutera inshinge ku mukondo ah, mbanza ni makumyabiri na na rumwe ibyo bintu nibyo mwabivugaho iki
ntabwo ari ibyo rwose kwa muganga bagutera vaccine ugaruka inshuro enye buriya Aha.
Eh, bagutera vaccine inshuro enye hari gahunda ihari muri gahunda y'ikingira yuko igihe ugomba kuzira bakagutera urushinge bagaruka bakagutera urundi bag- ni inshuro enye Mm. bishobora kuba byari ukugira ngo batere abantu ubwoba birinde kuba baribwa n'imbwa ahari ko ku- gusiragira kwa muganga eh, inshinge ma- makumyabiri na rumwe ni ukuvuga ko uba ujyayo buri munsi kujya kwiteza bishobora kuba nabyo byari kugira ngo babwire abantu ko bagomba kwitonda
ariko se urabona ko imbwa ariyo iku- ikuruma iyo yasanze se urayishyira Mhm. Ye.
Mm.
ubwo rero eh, kubera ko ikiganiro giha umwanya abakunzi b'ijwi ry'amerika bakabaza nagira ngo tujye ku murongo wa telefone tubanze twakira uwa mbere didiye turi kumwe
Halo, wi wiriwe neza urihe niwe neza.
yego Eh, Ndi Burundi, yego Eh, ndi Burundi. mm, mm, Nagira mbaze umutumire yego
Eh, mbe iyo umuntu ariyo n'imbwa eh, ashobora kuronka ubufasha no mu mwanya ungana gutya ku buryo eh, kumbure iyo bishitse ari kure y'abantu inyuma y'umwanya runaka ashobora gufashwa
Ye. hanyuma didiye nicyo kibazo wari ufite urabasha kutwumva cyangwa tukugumishe ku murongo ukurikira igisubizo
sabwe urimo kutwumva kuri radiyo cyangwa tukugumishe ku murongo Eh, eh, oya, eh, oya sina- sinabumvise tukugumishe ku murongo wumve igisubizo
Mm, yego tega amatwi muganga noneho ag- abanze akubwire mbere y'uko duha- twakira undi mukunzi w'ijwi ry'amerika Ah, dogiteri jose iki kibazo cya didiye bifata igihe kingana iki mwari mwatubwiye icyo umuntu yahita akora ako kanya ariko ni ryari ni ikihe gihe mutanga mukavuga muti umuntu aramutse yogeje igisebe agahita ajya kwa muganga bishobora kuba byamufasha hari igihe ntarengwa ki- gihari ko mwatubwiye ko iyo byageze kure umuntu aba atakinavuwe ibimenyetso byaje
Ya, ni nawe mu by'ukuri ntabwo namenya kuvuga ngo igihe ntarengwa ni ikihe Mm.
eh, kuko biterwa na fagitire nyinshi yaba indwara yakurumye eh, n'ukuntu umubiri wawe ukorana uko uko virusi zigenda mu mubiri ko nabivuze mu by'ukuri ku- uko siyansi imeze kugira ngo ugaragaze ibimenyetso uburyo buri klasike bifata hagati y'amezi abiri n'amezi atatu ariko mu buryo budasanzwe wa mugara bitewe naho igise- naho imbwa yaku- yakurumye Mm.
bishobora gufata hagati y'icyumweru nanone n'umwaka urumva ni ibintu biri hagati aho Mhm.
niyo mpamvu bavuze ko icya mbere woza igisebe ukajya kwa muganga nta mpamvu yo gutindana uburibwe bw'imbwa Mm.
buri mu rugo So, umuntu wakirwa kwihutira kujya kwa muganga Mhm.
iteka mu ndwara izo arizo zose zifite ingaruka nziza Yego.
zigabanya gupfa zikurinda gupfa zikanagabanya igihe cyo kubabara cyangwa kukubana n'indwara icyo twita morbidite Mm.
so ni ukujya kwa muganga nyine rero urasigara ko ari kandi indwara yakurumye kandi uzi ko hari ingaruka zo kugaragaza ibimenyetso Mhm.
bishobora kudasubira inyuma n'ubunini bijya bisubira inyuma Mm. n'igihe cyo gukira Ni ukuri kirihuta kwa muganga yego Mm.
nuko reka twakire na daniyeli daniyeli
hano ndabumva cyane ye urakomeye se
yewe ndaho ndakomeye ni ubu uri hehe
ubu ndi nyamasheke ruharambuga mu mudugudu wa nkomero mu burengerazuba bw'u rwanda nuko ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho ndagira mbanze mbashime ku- ku- ku bw'uyu muganga mwatuzaniye n'ikiganiro mwadushyiriyeho Mm.
rwose murakaramba ariko ndagira mumbarize dr jose Mm.
ese nk'uko twagiye tubona mu rwanda hagiye habaho igikorwa cyo gukingira imbwa imbwa bakajya bazikingira ese mu by'ukuri iriya mbwa ikuriye yarakingiwe bishobora kugutera indwara kuko hari n'igihe ubona imbwa za- zarakingiwe ariko zi- no- hanyuma zikava mu mago y'abantu zikagenda zikajya mu gasozi ese ubumara bwazo bwaba bwariyongereye cyangwa bimeze bita mumbarize dr jose adusobanure murakoze arakumva rwose arahita agusobanurira Ah, dr mwabwira ah, daniyeli iki kibazo cye mukamusubiza Ah, urukingo rw'i- rw'i- rurinda imbwa kurwara indwara y'ibisazi ruba ruhari mu gihugu hose Ga- programme- ikigo cy'igihugu gishinzwe eh, ubworozi rab kitanga ingingo ziba zihari n'uturere ye n'imirenge byose bisabwa kuza gufata izo nkingo urukingo rugura amafaranga magana atanu gusa ariko ni urukingo ugomba gu- ugomba gutera imbwa yawe cyangwa injangwe yawe buri mwaka ntabwo ari urukingo utera rimwe ngo imbwa yanjye irakingiye oya buri umwaka ugomba gukingiza imbwa yawe cyangwa injangwe yawe Mhm.
iyo wayikingiye birafasha ariko iyo imaze kwandura iyo virusi urukingo ntacyo ruba rukimaze imbwa byanga bikunda izarwara So, niyo mpamvu dukangurira abanyarwanda bose n'abaturarwanda gukingiza imbwa rwose inkingo ziba zihari ahubwo zikabura abantu baza kuzifata ngo bakingize imbwa zabo so aho ngaho nyine urumva ni ni nyiri- nyiri imbwa cyangwa injangwe ugomba ku- kubimenya akajya gushaka urukingo ba veterineri baba bahari no ku midugudu agakingiza imbwa ye cyangwa injangwe ye so aha ubwo aba aturinda twebwe abantu kuzarwara indwara y'ibisazi by'imbwa yatewe n'uko wariwe n'imbwa idakingiye kuko iyo virusi ntabwo ari virusi y'abantu ni virusi iba mu nyamaswa Mhm.
z'ishyamba nanone ni na- ni na nyamaswa z'ishyamba buriya Mm.
uducurama i- le renard n'utundi twose twanduza mu by'ukuri imbwa cyangwa injangwe byo mu rugo byo ntabwo biba bifite iyo virusi nabo birayanduza n'izindi nyamaswa z'ishyamba zi- zimeze nkazo Mm. ni ukuvuga ko u- So- izo nyamaswa zo mu ishyamba zishobora kwanduza n'imbwa zo zo mu rugo iyo ziramutse zi- ziramutse n'ubundi nazo zirwaye ziranduza buriya Mhm.
Eh, kenshi nazo za niyo mpamvu gukingira imbwa ni ngombwa kuko imbwa zo mu rugo cyangwa injangwe zihura n'izindi z'inzererezi ni naho zandurira iyo virusi kenshi rero kubera ko utaba ubizi hari igihe ushobora kuba imbwa yawe iba mu gipangu ukavuga ngo iyanjye iba mu gipangu ariko ntumenye igihe injangwe iyo zizerera ziba zahuye nazo kandi kenshi zirahura zikanarwana zikakwandura izi mbwa yawe yo mu gipangu y'inzungu tuvuga tubyita uko iyo virusi niyo mpamvu gukingiza imbwa n'injangwe ari ntabyitikira ari ntabwo wabi- ubihitamo
ni igikorwa ugomba gukora buri mwaka ni manda ni icyo bita mandatori ni ni igikorwa Ni itegeko.
ugomba gukora buri mwaka Mhm. Yee. twakire rafiki rafiki
karame wiriwe neza
mwirewe Yee, urahagana he
rwamagana mu ntara y'uburasirazuba Yee, ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
ni ni- ni ikibazo Mhm. kibaze
ikibazo nari mfite ese iyo umuntu ariwe n'imbwa Mm.
bakamuvura birakira burundu ku buryo atasubira kujya kwivuza
Yee, reka nzemuhe umwanya manzi yari yavuze ko biterwa n'igihe yivurije Eh, hari ikindi kibazo ufite Mm. urakoze cyane Yee. dogiteri jose rafiki ati umuntu yivuje birakira burundu
icyo tugomba gutandukanya no kwikingiza no kwivuza Mhm.
niko navuze kare iyo wariwe n'imbwa uroza igisebe neza cyane ushishikaye n'amazi meza n'isabune ugabanya virusi ku- kuri icyo gisebe icya kabiri urajya kwikingiza Mhm.
iyo wikingije neza mu by'ukuri ushobora kwirinda iyo ndwara rwose urayirinda ariko iyo wagaragaje ibimenyetso ntawe uriyo bigisubiza inyuma
Mhm.
urapfa rwose Mhm. ubwo rero ni ugukuba nyine icyo gisebe bashishikaye uragikuba da
Ye. Eh, hari uwatuwandikiye atubaza ati ese um, umuntu ufite ibisazi by'imbwa yabyanduza undi ahangaha aravuga ati niba umuntu a- asomye undi cyangwa akamuruma barwanye byagenda gute nawe ya- yamwanduza
oya nta muntu wanduza ibisazi by'imbwa nuko keretse niba siyansi yarakomeje ukundi Mm, ariko njyewe icyo nzi ko nuko nta muntu wanduza ibindi bisazi by'imbwa rwose nuko mbizi keretse niba ari ibindi bintu ntarasoma rwose nubwo yaba abifite Ubundi nawe ntabwo yadufasha- bishira- ntabwo bishobora kubishyira mu nawe wundi yadufasha- yadufasha ku murongo Eh, eh, ubwo waba ari- hari icyo abiziho yatubwira Ne- cyane rwose akadufasha Eh, hama se imbwa yatorotse imbwa yatorotse ikava mu rugo ikajya hanze ziriya zi- bita inz- iz'inzererezi zo ubwo ba nyirazo nta ngamba bakwiye gufatirwa cyangwa bafatiwe
ubundi hari n'itegeko rigenga rigenga ibyo byose hari n'itegeko hari n'ibihano ubundi iyo wiyemeje kugira imbwa mu rugo hari ibintu ugomba kuba ukurikiza cyangwa ugomba kuba ufite icya mbere iyo mbwa yawe ugomba ku- igomba kuba afite inzu ugomba kwiyubakira inzu yayo icya kabiri ugomba kuba ufite ubushobozi bwo kuyigaburira icya gatatu ugomba kuba ufite ubushobozi bwo kuyivuza Iki- ibyo ni byo bintu bita- biturinda kugira imbwa z'inzererezi kuko imbwa zi- zi- zi- zirya abantu kenshi usanga ari imbwa z'inzererezi cyangwa zifite ba nyirazo bazi ko zitagaburirwa neza zikajya kwishakira iki uko zibaho nizo usanga zariye ihene y'umuturage zariye inka y'umuturage zariye itungo ry'umuturage so icyo ni cyo tubwira abantu so izo mbuga z'izererezi mu by'ukuri umuturage abishatse yaziturinda mu gukurikiza amabwiriza na n'inshingano afite ku- kuri iyo mbwa cyangwa injangwe afite noneho iyo ubonye ko imbwa yawe yakunaniye mu by'ukuri ubundi wahamagara veterineri rwose akayigufasha akaba- akayigukiza pe kuko hari na gahunda mu mu buryo bwo kurwanya ibisazi by'imbwa harimo na gahunda yitwa mu cyongereza karingi uvuga ko biremewe imbwa z'izererezi ko zicwa kandi kenshi muri ibyo dufatanya na rabu na polisi hakaba gahunda na kampani yo kuzica rwose hanyuma kuki se bazicaho kuzishakira imiryango izakira Ha- hino njya mbona hari ukuntu i- umuntu a- a- yimutse cyangwa se yabuze amikoro yo kuba yatunga i- iyo mbwa akayisiga nk'ahantu abayitoraguye bayijyana mu bigo byita kuri izo nyamaswa noneho bakayishakira umuryango ntibayi- bak- bakayica ari uko yenda ifite ikibazo cyangwa se yari irwaye bigeze ku munota wa nyuma hafi
urumva ibyo byose nyine bisaba na mikoro urumva mu burayi serivisi za veterineri ziri imbere cyane zifite ubushobozi bwinshi zifite amafaranga menshi bagezaho bajya no gushakisha iyo habaye ya myuzure ibaho za sikorone na sinzi n'ibindi n'ibindi gushakisha injangwe n'imbwa zabuze ba nyirazo bakazishyira ahantu bakazivura bakazishakira n'abantu bazitaho ntituragera aho ngaho rwose ntituragera aho
ubwo ba nyirazo baziteho igihe bibananiye bitabaza abaveterineri erega dufite ikibazo usanga umwana muto agenda agasanga imbwa yarabwaguye aho ngaho mu bihuru agaterura ikibwana akabikora mu rugo akagira ngo ni igikinisho atari ko atazi ko ari ni depanse zigiye kwiyongeraho muri urwo rugo kugira imbwa mu rugo rwose ni ibintu bagomba gutekerezaho kabiri imbwa irahenda irahenda pe irahenda pe yereka twakire na jean pierre uranyumva
ndabumva rwose mwiriwe neza wiriwe uri hehe
turi mu murenge wafungwa akagari ka nyamirama kigali mu rwanda akarere ka rwamagana ariko nk'uko twabibonye twumvise ibisazi by'imbwa ikimbwa rwose ni ikibazo giteje ikibazo cyane nko mu byaro kuko tubwizanyije ukuri uwo mutumirwa wacu wenda reka nemere imbwa ariko se koko ko hari n'igihe wenda bajya bavuga ko bakingiza ry'imbwa bibaho bakajyana nko ku mirenge cyangwa bagakangurira abanyamidugudu kujyana imbwa zabo ahantu runaka ku isite bateganyije kujya kuhakingirira imbwa tubwizanyije ukuri sindabona umuntu ufite injangwe ngo agiye kuyikingiza nibyo kuko nibyo ndakubwiza ukuri nta munyarwanda uvuga ngo ajyane injangwe ye kuyikingiza wenda imbwa nabwo ni bake cyane ese ko hari imbwa nyinshi z'ibihomora ugenda ubona zirara zibunga kandi n'ibyo tubwira ko wenda umuturage ashobora kuyifata akayikumira runaka ku manywa ashobora kuyizirika ariko nimugoroba bitewe cyane ndavugira nko mu cyaro aho ntuye bitewe n'uburyo ki abanyarwanda baba bubatse za mbwa nijoro ziba zagiye zagiye kwihigira ibyo kurya kuko bene zo ntibashobora kuzigaburira ngo bazihaze bishobora no kuba itarakingiwe ugakubitana nayo cyangwa se n'abarira abana bato twabonye bakaba bahura nayo ikabaruma kandi ikaba yamuruma ifite ibyo bisazi cyangwa se niba umuntu atahita yandura ubwo burwayi akabarwandura buhoro buhoro sinzi uburyo ki uba yaradusobanurira nyine nuko dufite ikibazo cyo kutumva radiyo uburyo ki afatwa n'ubwo burwayi ese igihe ariwe n'iriya ahubwo uko nabonye n'amahuku nayo aryana kuko kuko nzi n'umuntu ihuku yigeze kurya yemwe nabonye n'ubugome bw'imbwa nabonye umuntu yariye n'ubu ngubu yanze gukira aracyagenda acumbagira abantu ubwo wagenza ute cyangwa se hakorwa iki kugira ngo izo mbwa zibashe gukurwaho kuko ziteza ibibazo byinshi kuko nabonye ko ngo n'urushinge rwayo batubwira ko rugura hari ngira ngo ni ibihumbi birindwi umuntu y'imbwa muri agiye kujya kwivuza uri umukene imbwa yakuriye ntubura kugurisha isambu kugira ngo ubashe kwivuza hakorwa iki kugira ngo izi mbwa zo mu cyaro zirirwa zibunga dore ko n'abakire akenshi byarimo kuvuga izo z'abakiriya bagiye kwigendera nk'abariya abazungu hari igihe bazifata bakazijugunya mu mashyamba runaka ugasanga zisigaye ziteza abaturage ibibazo zibarira amatungo zibarira ku buryo usanga bari ikibazo hakorwa iki kugira ngo ayo matungo akumirwe noneho kujya duteza ibibazo murakoze cyane urakoze cyane ugumye ku murongo kugira ngo bagusubize niba mutarimo kutwumva turabizi ko kuri ku ijana na kane n'ibice bitatu hari abatubwira ko batarimo kutwumva ubwo rero ube hafi hanyuma muganga abanza gusubiza mbere y'uko twakira undi dr jose ni mu nsubirizi jean pierre afite ibibazo byumvikana hanyuma ubwo nanjye ndaza kubibariza kandi mu kanya
nacyo twavugaga kare ni ikibazo cy'imyumvire ni ikibazo cy'imyumvire ni uko tutarasobanukirwa kubera iki tugomba kuba dufite injyambwe cyangwa imbwa mu rugo ntabwo ari perezida gusa niko nabivuze na kare harimo no kutamenya yuko yanaguteza n'ibibazo cyangwa igateza amakimbirane hagati y'imiryango kuko birahari imbwa y'akanaka yariye kanaka ubundi mu mategeko nyir'imbwa agomba kuvuza uriya muntu so mu kumuvuza rero urumva nyine ugomba kuba unabishoboye icya kabiri se imbwa yawe ititewe umuturanyi wawe gupfa no kurwara ibisazi by'imbwa agapfa urumva ni ibibazo bikomeye so ni imyumvire tugomba guhindura umuntu akamenya ko niba agiye gutunga iyo mbwa sinzi ko babyita mu kinyarwanda bifite irindi zina uba ugomba kuba ubishoboye no kubyirengera iyo havutse ibibazo so abantu bakanguke hari serivisi veterineri ziri mu gihugu hose bagende bakingize imbwa n'injyangwe Ye. ubwo babyiteho rero mbere yo gucirira imbwa aba- bajye babanza bamenye ko bashoboye kuyitunga hanyuma um- umuntu ntabwo yamenya igihe izamurira yaravuze jean pierre yaravuze ati hari n'abazungu cyangwa se tuvuze n'abanyamahanga muri rusange ndibwira ko niba ingamba zarafatiwe ab- abanyagihugu cyangwa se abenegihugu abaturarwanda bafite imbwa n'abo ngabo nabo bagombye gufatirwa izindi kugira ngo batajugunya eh, imbwa cyangwa se injangwe ku gasozi zigasigara zikora eh, ayo marorerwa Eh, mituweli nta kuntu ishobora kuvuza umuntu umuntu ko ashobora kuribwa n'imbwa nk'iyo ngiyo iba yasigaye mu gihuru umuntu atazi nyirayo ngo abyibura a- anamusabe kumuvuza kandi kujya kumusaba kumuvuza nabyo bishobora gufata umwanya kandi agomba kwihutira kwa muganga mituweli ntishobora kuvuza umuntu
bo iyo mituweli ntabwo ntabwo mbyibuka neza ko izo ngingo ziri muri mituweli ntabwo mbyibuka neza ko ziri muri mituweli ni umuntu agomba gushaka akamenya abaturage nibo babizi Babibaza.
abariwe n'imbwa maybe bari ku rubuga bari kutumva nibo batubwira Mm.
ariko njyewe simbyibuka ko i- ingingo za za raje ziri muri mituweli ntabyo nibuka
ibyo ari byo byose bakwiye kwihutira kwa muganga uko byagenda kose n'iyo ba- bazagomba kuyishyura ariko ubuzima bwabo bugafatira- bugafatirwa hafi hakiri kare na niyo mpamvu fe tunabyo n'abaturage kugira mituweli buriya hari- ni ni ingenzi kuko nicyo gisebe ibaza kukivura akivurira kuri mituweli urukingo rwo atari kuri mituweli kuruza nyuma nicyo gisebe bamaze no kukivura so ibyo byose nyine birahura mituweli de sante abantu bayifate nk'intangamuntu kuko umuntu adashobora kumara umwaka atajya kwiyogoshesha rwose ntanamara umwaka adafite mituweli kuko ntawamenya igishobora kuza
jean pierre yaravuze n'injangwe ko urebye rwose uko we yabibonye abantu ba- ba- batazikingiza Ubwo ndumva mugifite akazi ko gusobanurira abantu no kubakangura kugira ngo nazo bazijye bazikingiza nk'uko bakingiza imbwa
sorry Ya- yavugaga yavugaga ngo nk'i- n'injangwe ngo we nta ngo rwose ngo nta ngo atabeshya ntawe yigeze abona abantu bajya gukingiza injangwe ndumva Niba mugifite akazi atarayibona,
yego Eh, turumvikana
Hello?
wi
Mhm.
N- navugaga nyine niba ata- atarabibona ko mwebwe mushobora kuba mufite mugifite akazi ko gukangurira abantu ku- nazo kuzikingiza
Eh, tura- turacyakomeje ni bya twese nawe urimo rwose abantu rwose bafite imbwa mu rugo n'injangwe bazikingize rwose urukingo rwa magana atanu magana atanu ariko gukingiza ni kimwe banazigaburire neza baziteho kuko birangira zigiye no mu ishyamba zikarya n'amatungo y'abaturage zigateza ibibazo n'ubukene umuntu wari ugiye kwivana mu bukene afite itungo rye imbwa yawe utagaburira neza ikajya kumurira itungo bikazana n'amakimbirane urumva si ugukingira gusa rimwe biraturinda indwara z'ibisazi buri mwaka kandi ariko no kuyigumiza mu rugo wigaburira zikabaho neza biradufasha mu bundi buryo Yeah. twibutse abadukurikiye ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima umutumirwa wacu ni umuyobozi w'ishami ryo kurwanya ibyorezo ndetse n'ubugenzuzi akaba ari dr jose nyamusore ni mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc dusubire ku murongo wa telefone twakiriye gaspar
yego wiriwe neza
mwiriwe Yeah. U- urahagana he wowe
oke ndi mu rwanda Mm.
um, mu bugesera umurenge wa gashora Nuko. ikibazo Ah.
ikibazo rero cyangwa igitekerezo
oke yenda uwo mutumirwa namushimira ku ku byo ku bisubizo ari kugenda atanga Mm.
ariko nabazaga ati ese nk'umuntu nk'abantu bagiye bafite ayo matungo ugasanga aragenda hari n'ubwo agenda agafata mu matungo y'abandi ugasanga izo mbwa zirageziriye nk'amahene inkoko bitewe n'ahantu zi- bi- bizisanze Mm, byo- ese nibyo yari avuze.
ari nk'igihe ko ari- ko ari nk'igihe ugenda ugasanga ziriye nk'umuntu icyo gihe nka nyiri nka nyiri nk'umuntu ubizi ufite iyo mbwa nta bihano byo biteguwe nk'umuntu uba wacunze amatungo ye nabi kugira ngo aba yajya kurya nk'abantu gutyo we nta bihano aba ateguriwe
mu mategeko
akandi ka kabiri navuga ati se nibura ese byaba ngombwa ko nibura bajya bagenda basansibiriza nk'abantu bafite mu matungo ko bazi inkingo zihagije ku buryo yenda zagenda zikwira ku bantu bagiye bafite ayo matungo
byavuga ko birimo gukorwa ariko
nta n'abantu rwose bajya gukingiza izo mbwa nk'izo njangwe reka reka babura kujya gukingiza ihene izapfa bakayirya se bakajyana imbwa ihene se zirakingirwa nazo
ihene zo zirakingirwa igihe baziha imiti y'amatungo nyine bitewe n'indwara baba bashaka kuzirinda nk'uburenge ariko izo mbwa zo rwose ntabwo zigenda nkaho ndi ntamenya ko ntabwo zikingirwa rwose ahubwo rero zigenda zizererana n'inzara usanga arizo zigenda zibona umva rero gaspari ubwo udufashe muri uru rugamba rwo uvuze sansibirizasiyo gukangurira abantu ubwo nawe bidufashe niba ubona batakingiza kuko wumvise ibibi byo kuribwa n'imbwa yasaze kandi abaganga bo bashyiramo akabo kugira ngo babwire abantu ko bagomba gukingiza kandi yatubwiraga ko urukingo rutanahenze
ntabwo ruhenze ariko buriya ni byiza ko bajya banabwira n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakabasha kubabwira nk'abaturage kuko rwose ikibazo kimwe usanga ari ikintu kibangamye pe hari nk'ahantu udashobora gutembera ari nka nimugoroba cyangwa utashye kuko ushobora no guhurirayo n'ibyo bisimba ugasanga nibyo bintu byabaye byinshi ku gasozi kuko numva ko numva nko ku bwanjye zanakwiriye kujya zicwa kuko zidafite akamaro zikicwa kereka nk'iziba mu rugo babasha kwitaho ariko inyinshi usanga ari izizerera ku gasozi zidafite aho zibarizwa
urumva rero ko abantu bagombye gukanguka bakumva amabwiriza ko niba ukingije ngo ihene kubera ko uzayirya cyangwa ukabasha kuyigurisha ukayungukiramo uzunguka utese nuhura imbwa niba yakuriye ukagira
ubu nyine nta kuntu wakunguka nta imbwa yakuriye ubwo wumva wakungutse se ubundi cyangwa bazice rero izo zidafite ahantu zibarizwa ngaho udufashe rero muri uwo murimo wo gusansibiriza abantu urakoze cyane kandi
kandi namwe urakoze urakoze tubanze twakire diyodone mbere y'uko nsubiza ijambo dogiteri jose diyodone diyodone turi kumwe
turi kumwe ndabumva neza ye urahagana hehe
ndi mu rwanda mu karere ka kayonza umurenge wa ruramira yego ikibazo cyangwa igitekerezo
none ikibazo mfite ngewe wenda ku bantu bafite aya matungo birumvikana bafite inshingano zo kuyakingiza cyane cyane ko twabonye ko inkingo zitanahenze ariko se leta nyirizina nayo kuri izi mbwa zindi ushobora gusanga mu gihuru utazi ngo nyirayo ninde ugahura nayo mu muhanda ukaba utamenya ngo kwa runaka mu gihe yakuriye aho ngaho hakorwa iki nge mbona leta nayo yakagombye gufata izindi ngamba ku buryo ubuvuzi ubuvuzi ku muntu wahuye n'icyo kibazo bigafatwa nka sida noneho ubuvuzi ku muntu wariwe n'imbwa bugashyirwa kuri mituweli akoroherezwa cyane kurusha uko yakishyurira kuko ngewe mfite nk'ubuhamya mfite umuvandimwe wanjye yariwe n'imbwa ariko rwose ngira ngo mu kanya dogiteri arimo kuvuga ati ntabwo abizi neza niba ubuvuzi bw'umuntu wariwe n'imbwa buri kuri mituweli ariko ndibuka neza yuko yivuje mu buryo buri pirive ku giti cye usibye wenda ubundi buryo bwo koroherezwa mu gihe ageze kwa muganga agahabwa priorite ariko ku bijyanye na mituweli hoya mituweli ntabwo yigeze ikoreshwa rero numva wenda tutarebye kuvuga ngo imbwa ni iyande umuntu wariwe n'imbwa byagafashwe nka agisida yarangiza ikavurirwa kuri mituweli icyo ni cyo cyifuzo ndetse n'ikibazo nari mfite urakoze cyane uduhaye n'igisubizo ku kibazo twibazaga mbere
murakoze namwe dogiteri jose mwasubiza hari gaspari na diyodone bari bamaze kubaza mwayatanze n'icyifuzo
ngira ngo ngira ngo ku buryo n'amategeko iyo arahari amategeko n'amabwiriza bya rabu birahari bishishikaza abaturage kujya gukingiza imbwa n'injangwe n'andi matungo yose hari n'itegeko rihana umuntu ufite imbwa cyangwa injangwe ikaba yariye undi muntu ibi byose birahari no kumuvuza aranamuvuza by the way ibyo birahari ngira ngo icyo yavuze nuko nanavuze nanjye abari ku rubuga baradufasha kumenya se biri muri mituweli cyangwa bitari muri mituweli niba bitarimo n'ubuvugizi nabyo bikaza bikazajyamo ariko icyo nsaba abantu kenshi icyo nsaba abantu kenshi buriya hari igihe abantu nyine mu kutubahiriza inshingano zabo bashaka ko hari abandi batwara umutwaro w'ikibazo bateje ariko kubera iki se wowe imbwa n'injyangwe urukingo ruhari rabi irazigura ikazibikaho wowe ukabona ko nta ruhare ubifitemo byo gukingiza ariko ugashaka kutubwira ngo ngo leta izashake kwishyiramo muri mituweli banza wowe urinde imbwa yawe n'injyangwe yawe indwara y'ibitaro ni aho ngaho usanga abantu bashaka kwivanaho inshingano zabo bakashaka kubikira kuri leta iteka wowe ufite inshingano nk'umuturage nk'umuturarwanda wiyemereje kugira imbwa n'injyangwe mu rugo ikigo nyarwanda gishinzwe by'amatungo cyangwa by'ubuhinzi n'ubworozi rabu n'inkingo zirahari ni izabuze yigura amafaranga magana atanu imbwa yawe ukingiza batemera babizi yose no ku midugudu ikingije icya kabiri leta yigiramo inshingano na za zibiti no kutinzerereza izi nzererezi zavuye mu ngo z'abantu izi nzererezi ariko zavuye ni nk'umwana w'inzererezi ese umwana w'inzererezi yagwanga imvura akagwa abo ari inzererezi hoya aturuka mu muryango wananiranye so icyo gihe rero niba imbwa y'inzererezi ituruka nayo mu muryango wananiranye nyine udashobora kwita kuri iyo mbwa so abantu bamenya resiponsabiriti yabo inshingano zabo mu bikorwa byose kugira ngo barinde rwose igihugu n'isibazo ibibazo byose biterwa n'umuntu kandi umuntu ntafite n'igisubizo kuri ibyo bibazo byose twebwe nk'abantu dukingiza imbwa zacu n'injyangwe tuzarinda indwara y'ibitabo by'imbwa abantu hanyuma byo kumenya iby'inzererezi nazo nabivuze zituruka mu ngo z'abantu reka kugira imbwa udashoboye hanyuma izisigaye inzererezi ntazi ko zabaye inzererezi icyo ni inshingano ya rabu na polisi buri mwaka barazica ariko buri mwaka zikiyongera kandi ntabwo ziba zaguye nk'imvura y'amahema ngo zaguye imvura ibura zaturutse zikiye hasi ziba zituruka mu ngo zacu so tumenye inshingano zacu
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turavuga ku ndwara y'ibisazi by'imbwa twakire ku murongo wa telefone samuel wiriwe neza
wiriwe neza urahagana he
ndi mu rwanda mu karere ka kayonza
ongera ijwi hanyuma ubaze ikibazo cyawe cyangwa utange igitekerezo
numvise iby'umutima bavuze byose ndasobanukiwe ariko ikibazo namubaza nk'ubukana bw'imbwa ubundi n'ikuriye ubundi ubushaga bwayo ahantu buba bwite mwagana tuzi ko wenda nko kumva kwenda bavuga ngo buva ku murizo nk'ubw'imbwa bwo ahantu buba ni mwagana urakoze urakoze reka mubaze ubwo agira icyo akubwira ariko sinzi niba atari ibya muganga w'amatungo dr jose hari icyo mwabwira samuel
samuel byanditse ibi yavuze nabyo mbese neza sinzi rezo kumimeze yavuze ngo ubukana bw'imbwa ngo buba hehe ngo ku nzoka ngo bavuga ko buba mu murizo ngo ku mbwaho ngo buba hehe
ubundi nk'iyo imbwa ushaka kwipima neza kumenya ko ifite ibisazi by'imbwa baca umutwe wayo bakaraho bapima virisi ziba mu mutwe kenshi
ubwo ni ukuvuga ko bagomba kuyica rero
ubundi urayica da ubundi iyo imbwa yakuriye iyo utuye bayimenye bayishyira muri karantine iminsi itatu bakayiobuseriva hagati y'iminsi itatu n'iminsi cumi n'ine bakayiobuseriva
twakire na wilisoni
ego mwiriwe wiriwe urahagana he wowe
ndi mu buhinde mu buhinde urimo kudukurikira kuri interineti ze
ego
urakoze cyane kuba ufata umwanya rwose ukadukurikira uri kure cyane
mba nifuza kumenya amakuru yo mu bihugu byacu Burundi n'u rwanda cyane cyane
no urifuza gutanga igitekerezo cyangwa hari ikibazo ufite
hari n'ikibazo n'icyiyumviro nashaka gutanga ikibazo nashaka kubaza uyu mutumire hari ibyo numvise ariko aravuga yuko ngo urumva imbwa bayishyira muri karantene cyangwa bakayica nashaka kubaza esike iyo bayishe avayo kuyica nta nta nta miti ihari bashobora kuyitera kugira ngo ibyo bisazi byayo bihere babivure cyane urumva umwanzuro wa nyuma ni ukuyica hama iciyumviro jenali mfise ni uko ndabye nk'aho mba ngaha mu buhinde hari imbwa nyinshi nyinshi nyinshi cyane zozo ziba zitembera no mu mabarabara ariko ibizi by'abantu kuko leta iba yarafashe gahunda yo kuzikingira rero nibaze yuko no mu bihugu byacu amaleta yogerageza agashyiraho imigambi y'uko imbwa zose batanga itegeko y'uko imbwa zose zitegereza kugira gukingirwa kugira ngo n'ubwo yojya umuntu izo ndwara z'ibisazi zishobora kumufata ntizimufate kuko urumva kubyica nibaza ko atari ko atari atari uwo muti kuko ziri mu bidukikije kandi zifite akamaro mu buzima bw'abantu nubwo atari zitaba zitunzwe nibaza yuko ziri mu bintu bigize bidukikije mu buzima bwa minsi yose rero nibaza yuko haba imigambi ya leta y'amaleta y'uko bushyiraho ibigo bijejwe kuzikingira nibyo zitatunzwe bakazifata bakazikingira ku buryo n'ubwo zojya umuntu hatavamo ibibazo bituma umuntu ashobora gusara cyangwa ashobora gupfa nicyo cyiyumviro nari mfite wilson ibyo uvuze rwose birasa n'ibyo nari namubajije kare ambwira ko harimo n'ikibazo cya mikoro mu bijyanye no gushakira izo mbwa aho zaba zaba ari inzererezi cyangwa se no kuzikingira nawe ugomba kuba ari kuri mu bantu barengera inyamaswa
yego yego cyane kuko nibaza kuzica kuzica si uwo muti kandi nibaza ko ari gukora nabi gusumba naho amikoro yoba yarabuze ariko bogerageza ibyo zidatunzwe nka kuriya amaleta ajya arafata imigambi yo gufata abana bo mu mabarabara bakakura mu mabarabara n'izo mbwa nazo nyine bazifate ko ari ibinyabuzima bikeneye kubaho donc bazironderera ahantu zishobora kuba kandi bazikingire kugira ngo zirinde kwicwa yavuze ko ba nyirazo bagomba kwita kuri icyo kibazo cyo kuzikingiza ubwo rero urumva biba byabananiye ikindi nibaza nokongera ko ni uko abo kugira ngo leta nayo umugambi nayo mikoro bibafashe boshiraho amafaranga y'abantu bose batunze imbwa baka bakavuga bati ni itegeko ko umuntu wese atunze imbwa ategereza kwerekana ko yayikingije hama agatanga n'amafaranga kugira ngo ayo mafaranga nayo ajye gusahiriza gufasha za zindi zitagira ba nyine byo kugira ngo nazo zironke ayo mavagisi nibaza ko byafasha cyane kandi bakabigira itegeko uravuga ko ari nk'umusanzu batanga cyangwa umusoro amafaranga akajya ajya ahantu ku buryo bajya bakingira imbwa zose
ya amafaranga bakuye muri ayo muri ayo arenga kuri ayo mavagise y'ibyo baba bakingije bitunzwe yoja mu bigega bya leta kugira ngo ibyo zindi nabyo zitagira abazitunze nabyo zironka ubwo rucanco kugira ngo ntizishobore konona ubundi buzima bw'abantu ariko rero cyane icyo numva co kuzica si uwo muti kuko nabyo nyine ziri mu bintu bigize ubuzima bwa misi yose ni ukurengera ubuzima bw'abantu kuko buba bwugarijwe n'izo nyamaswa nyine zitakingiwe ndagushimiye cyane wilson
murakoze cyane dr jose mwumvise ibyo wilson avuze
intebe nasubije na mbere yose umuturage yamenye nawe inshingano ze rega umuturage asobanukiwe nawe inshingano ze nicyo tumusaba mu kugira izo mbwa twese biradufasha twese bikaturinda ibibazo bya hato na hato
rwose birumvikana hanyuma imbwa nako injangwe ifite ibisazi mwatubwiye ko umuntu adashobora kwanduza undi yariwe n'imbwa ifite ibisazi ntashobora kubyanduza undi injangwe yo ishobora kwanduza ubwo ndavuga hagati y'inyamaswa inyamaswa ubwazo hagati zazo nizo zishobora kwanduzanya
icyo kibazo sinakiyumvise neza ndavuga nk'inja mwatubwiye ko umuntu adashobora kwandu ya- yariwe n'imbwa ifite ibisazi akabyandura nta ko atashobora kwanduza undi muntu
navuze ko ntarabisoma ibyo nimba hari uwundi wabisomye nawe yadufasha Ye. noneho in- inja- in- injangwe tuvuge inyamaswa zishobora kwanduzanya hagati hagati yazo injangwe ihuye n'imbwa yasaze irayanduza cyangwa atazazimanya hagati yabo Eh,
Ah.
yego ye reka twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dusubire ku murongo wa telefone twakire kwizera kwizera alo wiriwe yego mbere neza yego urahagana he
ni byo ni kontari bitwizera ni ikigo yego Mhm.
Mm, mu by'ukuri muranyihanganira cyane ku kibazo ngiye kubaza ashobora kuba yari yakivuga kubera ikibazo kitari Cya kumva ku FM.
murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu Ne, nabyumvise
Mm, ana- nanjye kubaza se umuntu wariwe cyangwa se wenda urumwe n'inyamaswa Mm.
ako kanya hari inshuti eri cyangwa se ubutabazi bw'ibanze ashobora gukorerwa byihuse mu gihe agitegereje abona ubufasha bwa muganga ndavuga nk'u- nk'umuntu wenda imbwa imuriye mu nzira ariko bikaba ngombwa ko muri bufate bw'iminota nka makumyabiri kugira ngo mugeze kwa muganga Mhm.
Mm, hariho ubufasha wenda cyangwa se hari n'iki umuntu yakora mu gihe ari kujya kwa muganga
yego Eh, yego kwizera urakoze Ni- ni icyo cyonyine wabazaga
ni iki ariko mu- ni ukuri mutufashe twumve radiyo ye guma aha ubu noneho bugumyeho bugumyeho eh, reka nsabe bakugumisheho
Eh, ye um, bugumyeho hanyuma agusubize yari yagisubije ariko nyine nk'uko bivuga ni uko mutabashije kutwumva ariko ni icyangombwa nyine ubwo urumva ugomba kubimenya kugira ngo umuntu yirinde uh, dr jose mumbabarire mu busubiremo kuko nta kundi byagenda arakeneye kubona igisubizo
nta kundi Eh, Nta- nta kundi ngira ngo uko tubivuze na kare mm, mu- mu bijyanye n'ubuzima rusange cyangwa sante publique bavuza ko la prevention vient mieux que la guérison kandi kwi- kwirinda biruta kwivuza yego kuko ntabwo wamenya ikiguzi cyo kwivuza nta nubwo namenya nuko bishobora kuzarangira niyo mpamvu nanavuze na kare indwara y'ibisazi by'imbwa yagaragaza ikimenyetso ntabwo uba ugikize Ya, hari ibisigisigi rwose birumvikana bibwiye niyo mpamvu navuze gukingiza izo mbwa n'injangwe niyo nimero ya mbere nicyo ni- ntaho duhera iya kabiri umuturage akamenya impamvu yagomba kuba afite izi- imba iyo- izo tungo iwe mu rugo n'ikiguzi cyazo akamenya ko azakirengera iya gatatu wavuze iyo wariwe noneho n'imbwa idakinze ubundi icya mbere twavuze ni uko u- urihutirwa kubanza koza icyo gisebe neza n'amazi meza n'isabune ukakyoza areba kuko ushishikaye icya kabiri ni- nibwo nawe ujya kwa muganga noneho kwiteza urukingo hanavuze ko ntibagutera urukingo rumwe rufite ikibazo cyo umuntu aragenda bakamutera rwa mbere rwa kabiri rwa gatatu rwa kane ewana agaterera iyo akazabyibagirwa usubirayo inshuro enye bagutera urukingo hacamo igihe kingana iki
ntabwo byibuka neza Eh.
ariko kwa muganga biba bihari biba binamanitse barakubwira eh, igihe uzagarukira biba bihari biba binamanitse Mm, Eh, icyo gihe eh, ugomba gusubiraho cyane kuko utabikoze kuriya ntabwo uzagira nk'aho udahangarwa ubwo nyine uzarwara utangire uzajya umoka nk'imbwa upfe.
umuntu aramo- aramoka nk'imbwa nk'uko imoka ku gasozi rwose hari igihe bigeraho rwose warwaye ya yindi ya nyayo rwose hari abantu bamoka nk'imbwa Eh.
umuturage agatangira ngo umuntu bamuroze Eh.
ubwo bakajya mu bapfumu kandi n'imbwa yaramurumye yashyize nk'amezi abiri cyangwa amezi ane cyangwa amezi atandatu utaki- utakibuka ko hari imbwa yamuriye ko harwaye ibisazi by'imbwa ibyo bintu birakomeye
birakomeye niyo mpamvu umutu- zigomba gukingirwa Mm, n'umuntu wariwe n'imbwa agasobanukirwa ibyo ahita akora ako kanya mm, nabyo twavuze koza igisebe reka tubisubiremo pe niyo rwose mpamvu tu- baduhamagaye Mm, koza igisebe neza n'amazi meza n'isabune bivanaho ziriya virusi pe mhm, noneho ukongeraho urukingo
mhm. ibyo rwose ndumva nizere ko wabyumvise kwizera uranyumva
yego nasobanukiwe wasobanukiwe neza
yego murakoze cyane Ye, urakoze cyane ubwo twizere ko ikibazo cya efemu kizakemuka vuba mukabasha kongera kutwumva neza
yego yego mudufashe pe Ye. ugire umunsi mwiza rero
yego namwe mugira ibihe byiza Ye, urakoze twakire na renova
ndakumva wiriwe neza
Eh, mwiriwe mwiriwe uri hehe
Eh, ndi ngaha muri komine ya mpanda mu burundi yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo Eh, natwe ni- Za?
iki- icyiyumviro cyangwa ikibazo
Eh, eh, icyiyumviro twe dufite ni uko tumaze iminsi tutabumva neza ku murongo wanyu mukahora tubumvirira ibyago
ye turabizi ni ikibazo kimaze iminsi
Eh, kiramaze iminsi kubera ikindi makuru tuno duto turakubumviriye uravuga hehe ku mirongo ya fm
Eh, kuri fm ni urabizi ko um, leta yadufungiye ariko yadufungiye imirongo ya fm Za?
nturabizi ko leta yadufungiye imirongo ya fm dutegereje ko bongera kudufungurira ye icyo Sawa rero turabashimiye n'ibyo nicyo cyiyumviro twari ko turababaza rero murakoze urakoze uko ugira umunsi mwiza Ye. twibutse rero abo turi kumwe ko ari radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku bijyanye n'ibisazi indwara y'ibisazi ariko by'imbwa umutumirwa wacu ni umuyobozi w'ishami ryo kurwanya ibyorezo ndetse n'ubugenzuzi muri rbc mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima mu rwanda ni dogiteri jose nyamusore Ah, turimo tugenda twerekeza ku musozo ariko kandi nisegura ku badukurikiye bakomeje kutubwira ko batabasha kutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda aho mu burundi namwe mukomeze mwihangane eh, yenda imirongo ya fm ishobora kuzafungurwa igihe nikigera Nuko ubwo rero ikiganiro reka tugikomeze duha ijambo umutumirwa wacu Ah, dr jose ndasanga bagaruka cyane abantu bakomeje kugenda bagaruka cyane ku ngamba za leta ku bijyanye ni- no gukumira ibisazi by'imbwa Ah, nagira ngo mwongere musubiremo cyangwa se mu- mu magambo makeya mwongere muvuge ingamba ibyo mukora cyangwa se ibyo musaba buri wese ku- muri uru rugamba rwo kurwanya ibisazi ah, by'imbwa
ya murakoze cyane Ah, icyo icyo dusaba ah, abatunga bose ko ndabona ntabwo ari abanyarwanda gusa ngiye kuvuga abanyarwanda ariko ndabona turi kuvuga N'abarundi.
n'abantu benshi Eh, n'abarundi Ah, se icyo dusaba abantu mu by'ukuri ni buriya ah, muri iki gihe indwara nyinshi zugarije isi nyinshi hafi mirongo irindwi ku ijana ni indwara zituruka mu nyamaswa So, ntabwo ari indwara zakagombye kuba ari iz'abantu ariko imico n'imigenzo yacu twebwe ibiremwa muntu bituma sinzi uko bigenda ugasanga indwara zari mu nyamaswa cyangwa ziri mu nyamaswa zaje mu bantu niko njyabwe n'abantu niyebora turi ku- ku- ku- kubaka inzego ngo twirinde mu by'ukuri ni virusi iba mu ducurama kenshi umuntu akubwira abaturage agacurama agakora ijoro umuntu agakora ku manywa bigenda gute ngo umuntu ahure n'agacurama ka- arware virusi iri mu gacurama ni imico n'imigenzo ni ni kwa kurya ni kwa ntazi ibyo ari byo So, abaturage ni nk'indwara y'ibisazi by'imbwa ni indwara y'ibisazi by'imbwa ubundi ni virusi iba mu nyamaswa z'ishyamba zikanduza imbwa zacu zidakingiye So, duhinduye imyumvire tugahindura imikorere n'imigirire yacu kandi inzego za leta ziba zashyizweho ngo zidufashe ariko serivisi tukayitera umugongo tugategereza ko ibibazo bivuka tugasaba leta leta umubyeyi nyine leta n'umubyeyi koko tugasaba leta ko iza ikadukiza twebwe abaturage natwe dushyiraho akacu dukora ibyo dusabwa dukingiza imbwa zacu tuzagabanya Rwose.
hafi mirongo inani ku ijana y'ibibazo tugira ndagushimiye cyane dr jose nyamusore kuri ibyo bisobanuro n'inama muduhaye nshimira n'abafashe ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri wafatanyije na fatuma karara arimasi kuri mikoro ya Eugenia mukankusi mwakoze mwese namwe abaduha ibitekerezo n'inama mukomeze kugira ubuzima buzira umuze